mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotu eve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri muri kumwe na veniste nshimimana dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda abakora umwuga wo kunganira abantu mu butabera batuye mu mujyi wa kigali baravuga ko gahunda ya guma mu rugo yababuje guhura n'abo bunganira iyi guma mu rugo ho rwose ntabwo biragoye mu by'ukuri biragoye kuko usanga n'abametere bose bari kubaza mu magurupe se kugira ngo umuntu yunganire umuntu muri parike turabigenza gute ariko hari igihe usaba ushobora no kubisaba ntubihabwe ugasanga yenda mesaje yawe ntigiye metre mu kamusoni antoinette umwe mu bunganira abantu mu butabera mu burundi minisiteri y'ububanyi n'amahanga yatangije ibiganiro n'abahagarariye ibihugu by'ubumwe by'uburayi muri icyo gihugu barasuzumira hamwe uburyo umubano wakongera kunozwa Pour notre part, il me plaît de vous réaffirmer la ferme volonté du gouvernement burundais. Notre cheval de bataille est le dialogue avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux au Burundi afin que les contentieux du passé soient définitivement vidés.
Ambassadeur Albert Shingiro yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuganira n'abo bafatanya kugira ngo ibibazo birangire turamwumva mu kanya mu ntara ya Muramvya muri komine Rutegama abanyagihugu bishyize hamwe ngo biteze imbere bashinga kopera koperative kazoza keza baca batora umugambi wo kuja ahantu hari amabuye baracukura amabuye mugabo babanje kubisabira uruhusha bwa mbere muri komine rutegama ariryo iyo shyirahamwe risanzwe ririmo itade nimubona umuyobozi wa koperative kazoza keza n'umutumire w'iwanyu mu ntara amahanga akomeje kwamagana kudeta yabaye ejo mu gihugu cya myanmar arasaba ko abategetsi bafunze barimo aung san suu kyi bafungurwa ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyize bigirimana urakoze veniste igihugu cya afurika y'epfo cyararonse inshansho za mbere za kovide cumi n'icyenda mu byizigiro by'uko mu ndwi zibiri ziri imbere abanyagihugu bagiye kuzotangura gucandagwa perezida sirire ramafoza hamwe n'abandi bategetsi nibo bagiye kwakira izo nshansho zahinguwe n'ishyirahamwe AstraZeneca ku kibuga cy'indege mpuzamakungu i johannesburg ku muhingamo w'ejo ku munsi wa mbere abategetsi bavuze ko izi nshansho zaguriwe mu ihinguriro ryo mu buhindi ramafoza yavuze ko izi nshansho za mbere zohabwa ubwa mbere abakora mu buvuzi bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri afurika y'epfo iza ku mwanya wa mbere ku mugabane wa afurika mu kuronka abantu benshi banduye bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana ane kuva umuntu wa mbere yandura mu kwezi kwa gatatu afurika y'epfo ibaye igihugu kigira gatanu ca afurika gitanguye gucandaga abanyagihugu inyuma ya maroke misiri amazinga ya seychelles na guinea ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryavuze ko ku rwego rw'isi ibitigiri by'abantu bashasha bandura umugera wa korona bimaze indwi zitatu zikurikirana bigabanuka umuyobozi wa oms tedros adenome gebreyehus yavuze ko mu gihe ibihugu byinshi bikiriko birabona abandura biyongera ko hari amakuru aremesha ko bariko baragabanuka ariko yaragabishije ko atakwijajara no kugabanya inguvu muri urwo rugamba rwo kwirinda leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere yaragiye imbere y'ayandi mareta ku isi mu gusaba gusubizaho intwaro ishingiye kuri demokarasi muri myanmar yigeze kuba yitwa birimaniya ni nyuma ya kudeta yakozwe n'igisirikare yakurikiwe n'ihagarikwa ry'umutegetsi w'umusivile yari arongoye icyo gihugu aung san sushi hamwe n'abandi banyepolitike perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yasabye amakungu kwiyunga mu runani bakavuga rumwe mu gusatira igisirikare ca myanmar kigasubiza ubutegetsi cambuye abasivile biden yibukije ko amerika imaze imyaka yarakuyeho ibihano yari yarafatiye ico gihugu kubera hari intambuko zagaragaye ko kiriko kiragana mu nzira ya demokarasi yongeye koko gusubira inyuma kuri iyo ntambuko bizotuma amerika isubira kwihweza icyo amategeko avuga ku bihano bikazosubizwaho abahinga babiri ba oni bajejwe iby'agateka ka muntu basaba sudani gukingira abanyagihugu bayo mu njyane hagati y'amoko zibera mu ntara ya darfur no kurengutsa imbere y'ubutungane abakora ubwicanyi abantu ijana na mirongo itandatu na batatu barishwe amajana abiri na cumi n'indwi barakomereka abandi ibihumbi mirongo itanu barahunga ingo zabo inyuma y'ubwicanyi bwahuje abarabu hamwe n'abatari abarabu ku matariki ya cumi na gatandatu na cumi n'indwi muri darfur y'uburengero n'iyo ubumanuko ukundi gutana mu mitwe kwabaye ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa mbere hagati y'amoko y'abarezigate n'abafarata muri darfur y'ubumanuko ahafuye abandi bantu mirongo irindwi na babiri na mirongo irindwi bakomeretse hamwe n'imiryango ijana yahunze umushikiranganji wa iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa mbere yasabye ishirahamwe rya buraya kurongora igikorwa co kugarukana leta zunze ubumwe za amerika na irani mu masezerano ya nikereyere ni nyuma y'aho ivyo bihugu bibiri bidahuza kuwofata intambuko ubwa mbere mu kuyasubiramo perezida joe biden ashigikiye gusubira muri ayo masezerano we yasubiriye donald trump yavuyemo ariko ashimikira ko iran ibanza ubwa mbere gusubira gukurikiza ibyo yemeye imbere y'ibihano yafatiwe na trump umushikiranganji wa iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu muhammad javad zarif yasabye ko ibihano bivanywaho imbere yo kugira ico igihugu ciwe gikoze zarif yasabye umutegetsi ajejwe ivy'imigenderanire mu ishyirahamwe rya buraya joseph borel kugira uruhara mu gufasha muri ico gikorwa co gusubira mu masezerano yasinywe kandi n'ubwongereza ubufaransa ubudagi uburusiya hamwe n'ubushinwa umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken mu ndwi iheze yavuze ko gusubira muri ayo masezerano ya nucleaire bishobora kuzofata umwanya kuko irani isabwa ubwa mbere kugaruka gushyira mu ngiro ibyemeranijwe
arakoze hano yizi bigira imana tugejejeho amakuru avuga hirya no hino ku isi tubibutse ko iyo mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma naho ku mbuga za instagram facebook na youtube aderesi yacu ni wa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda abakora umwuga wo kunganira abantu mu butabera batuye mu mujyi wa kigali baravuga ko gahunda ya guma mu rugo yababujije guhura n'abo bunganira bakibaza ku butabera bahabwa mu gihe baburanishwa batunganiwe barasaba ko bakomorerwa kubera ko bakora umurimo wo kubungabunga uburenganzira bwa kiremwamuntu urwego rw'ubukenzacyaha rib rwo ruravuga ko nta muntu wabazwa atunganiwe mu gihe abyifuza i kigali inkuru irambuye yateguwe na asumuta Kaboyi.
umujyi wa kigali urangije ibyumweru bibiri uri muri gahunda ya guma mu rugo aho inzego nyinshi z'imirimo zahagaritswe keretse nke zemerewe gukora ubuyobozi buvuga ko zitanga serivisi zihutirwa mu zemerewe urwego rw'abunganira abandi mu nkiko ntirurimo abakora uyu mwuga bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko byadindije imirimo yabo ndetse bikaba bifite ingaruka ku bifuza ubutabera bwuzuye uyu ni metere mukamusoni antoinette iyi guma mu rugo ho rwose ntabwo biragoye mu by'ukuri biragoye kuko usanga n'abametere bose bari kubaza mu magurupe se kugira ngo umuntu yunganire umuntu muri parike turabigenza gute ariko hari igihe usaba ushobora no kubisaba ntubihabwe ugasanga yenda mesaje yawe ntigiye ushobora kuba ufite nk'umwavu kuri mu ntara ushaka ko ari we akunganira kukugeraho ntabwo byoroshye adafite imodoka byo ntibishoboka kuko kugira ngo usabe uruhushya ugomba kugaragaza imodoka purake n'umushoferi ubigutware cyangwa wowe ubwawe icyo gihe ushobora kunganirwa n'uwo utashakaga kubera ibihe biragira ingaruka ki
ibyo ari byo byose mu by'ukuri buriya umuntu iyo agiye gushaka umunyamategeko ashaka umunyamategeko yizeye kandi yihitiyemo ni nako itegeko ribiteganya mu gihe adashobora rero kuko udashobora kumubona kandi ari we wifuzaga byanze bikunze biragira ingaruka kuri ku miburanire yawe cyangwa ku kwisobanura imbere y'umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha harabaho imbogamizi ku bijyanye n'ubutabera mugenzi we metri kayitare evode watangaza ko abakiriya be yagerageje kubunganira atiriwe asaba uruhushya gusa akemeza ko nubwo yagize ayo mahirwe ntihagire umutangira ariko hari bagenzi be bagiye bahura n'iki kibazo niba ufashe aporoci yo gusaba uruhushya kandi bagutelefonye bati umuntu umuntu arafashwe akeneye umwavoka ukajya gusaba uruhushya ukazabibona we ejo cyangwa ejo bundi urumva icyo gihe nyine biba ari ikibazo kuko ziriya mpushya ziratinda muri rusange ntabwo zihura buri gihe n'igihe uzishakira ariko ngewe ntabwo nigeze nsaba ngewe njyana ikarita yanjye nkabwira abapolisi ko niba bashaka kubiverifiya mubaze porokireri ko nta muntu wanjye afunze ko gutya kandi ko atari ngewe mwavoka uje kumureba biriya bintu by'umushya iyo urwatse uyu munsi rushobora kuzaza ejo kandi umuntu wawe yagombaga kubazwa uyu munsi bikazaza ejo cyangwa se n'ibinaza wenda bashobora no kurwanga simbizi ni ukuvuga ngo abavoka bakagombye kuba barashyizweho muri kuri lisite y'abantu bemerewe kugenda batiriwe basaba uruhushya abo twunganira byanze bikunze bashobora kuhagwa kuko urumva niba ujya gusaba uruhushya ntirunaboneke cyangwa rukazaboneka ejo uwunganira afunze agafungwa nta muntu afite umwunganira ibazwa rye rikimuka bigatinda akamara n'iminsi ku ruhande rw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu murangira thierry umuvugizi w'uru rwego yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko bashyizeho uburyo bushya abantu bifashisha batanga ikirego yasobanuye ko ushaka gutanga ikirego ashobora guhamagara ku murongo w'ijana mirongo itandatu na gatandatu cyangwa se bakarega bakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se bakaba bakwaka uruhushya bakagana ribu ku cyicaro cyabo uyu muvugizi asobanura ko no ku ruhande rw'uregwa nawe amategeko ateganya ko kunganirwa ari uburenganzira bwe ntakuka icyo twemera cya mbere kandi kigomba kubahirizwa ubwunganizi ni uburenganzira bw'umuntu bw'ibanze bugomba kubahirizwa icyo gihe rero iyo akeneye umwunganizi aratubwira tukamuhamagara noneho abavoka nabo hari uburyo asaba uruhusa rwa muvumenti mu nzego zabishinzwe akaza akamwunganira aho niho hari ikibazo kuko hari nk'abavoka twavuganye bakavuga bati ushobora gusaba uruhushya nka saa yine bakaruguha saa cyenda cyangwa se saa munani cyangwa se ntibanaruguhe wa wundi wagombaga kubazwa bigenda gute icyo navuze ni uko uburenganzira bwo kunganira nako bwo kunganirwa bwo ni ihame bugomba kubahirizwa bugomba kubahirizwa avuga ngo yasabye biratinda dushobora kumutegereza kugeza igihe agiye ariko ndumva neza ko abatanga abatanga izo mpushya nabwo icyo kintu bacyumva abatanga impushya ashobora kuba atatinda kuko yabyirengagije kuko gusa yahuye n'akandi kazi icyo gihe mwebwe se mufata umwanya wo gutegereza umwavoka ubu nta muntu mubaza atunganiwe ntawe tubaza atunganiwe iyo akenewe umwunganizi iyo akeneye kunganirwa ntabwo ibyo ngibyo ribu yabikora ariko nanone mushobora kurenza ya minsi mu gihe mugitegereje wa mwavoka ya minsi mugenewe n'amategeko iyo minsi twayirenza ntibishoboka ntabwo twayirenza bunganira abantu mu nkiko basaba inzego zifata ibyemezo ko mu mirimo imwe n'imwe ijya ikomorirwa igakomeza gukora mu gihe hari gahunda ya guma mu rugo bazongeramo iyabunganira abandi mu nkiko kuko nabo bafite umurimo ukomeye wo kurwana ku burenganzira bwa muntu asumpta kabuyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi minisiteri y'ububanyi n'amahanga yatangije ibiganiro n'abahagarariye ibihugu by'uburayi muri icyo gihugu barasuzumira hamwe uburyo bwo kunoza umubano ambasaderi Albert shingiro yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuganira n'abo bafatanya kugira ngo ibibazo birangire tumwumve Ce grand rendez-vous arrive à point nommé. Il arrive au moment où la température dans les relations...
umubonano uje hageze ushitse mu gihe igipimo c'ubushuhe hagati y'uburundi n'ibihugu vyanyu catanguye kuduga turizera ko ico gipimo kizogera ku rugero ruzima inyuma y'ibi biganiro dutanguye twese dufise ugushaka kubitwerekeye birampimbaye kubemerera ugushaka kwa leta y'uburundi urugamba nyamukuru ubu ni ukuganira n'abaterankunga batandukanye b'uburundi kugira ngo amatati y'akahise arangire afin que les contentieux du passé soient définitivement vidés. Les malentendus du passé doivent définitivement vider, être vidés pour affronter cette ukutumvikana kwa kahise kubwirizwa kuvanwaho kugira ngo turabe kazozana umwizero nk'abagenzi b'igihe kirekire tubwirizwa kwanka kuba imbohe za kahise tukaraba mu nzira imwe twerekeza hamwe bashinga naye bapfasoni murabizi neza ko ibiduhuza bihambaye kurusha ibidutandukanya ko biri uko rero nta burenganzira dufise bwo gukwega amaguru muri bino biganiro dutanguye Ceci étant, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds dans cet exercice de dialogue.
tukiri mu burundi abayobozi b'urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru cnc kuri uyu wa mbere bagiranye inama n'intumwa z'amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byafunzwe cyangwa se byafatiwe ibihano muri ibyo bimenyeshamakuru harimo radiyo ijwi ry'amerika voa na bbc y'ubwongereza pierre claver niyo nkuru uri kigali mu rwanda aragaruka ku byavugiwe muri iyo nama ni inama yabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bitandatu ari byo iradiyo ijwi ry'amerika radiyo bbc y'abongereza iradiyo bonesha fm ikinyamakuru iwacu ikiriho n'ikindi cyitwa nawe ni mu gihe hari hatumiwe ibirenga ivyo utwa rwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bikora ari nabwo rwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikoro z'abamenyeshamakuru ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe batubwiye ko mu gutanguza iyo nama nesitore bankumukunzi atwara sense yasiguye ko ari umubonano wa mbere urwo rwego rugiranye n'amaradiyo y'ubwawe banki umukunzi yemeje ko urwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingena amakosa yakozwe yokosorwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo abitavye iyo nama bavuga ko banki umukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizo kwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego ico bikoze utwara urwego cnc yababwiye ko hakiri ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bigifise vyinshi vyo gukemura cane cane bifise amadosiye mu butungane aha banki umukunzi yagarutse cane kuri radiyo bonesha fm yibukije ko iyo radiyo yari yitwaye muri sentare c'imanza za leta kura administrative ubwo rwego cnc rwasavye amaradiyo nk'ayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa n'ubutungane attestation de no poursuite judiciaire mu gifaransa leo masengo aserukira radiyo bonesha fm we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe ko ahubwo ari kindi citwazo canke amananiza abo baserukiye ibimenyeshamakuru basabye nyabuna abarongoye SNC kuba aribo baja kuvugana n'ubutungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye umwe muri bo yavuze ndetse ko akamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo c'umukuru w'igihugu ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka bbc n'ijwi ry'amerika bashimye iyo ntambwe bakifuza ko ahubwo ibikenewe vyose vyokugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu abitavye bose bavuga ko ari intango nziza gusa bashikije ko n'ikibazo c'abamenyeshamakuru hafi ijana bahunze igihugu co kwigwa neza bifuza ko abo bamenyeshamakuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka aha nesitore bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye urwego arongoye ko kumbure kizokwigirwa ahandi ubona ko hari n'abafise imitahe mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara bobo bakavyamirira kure abenshi muri aba bakorera amaradiyo nka rpa bonesha fm radiyo televiziyo renaissance n'isanganiro imbere y'uko ziturirwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bari bahawe ubutumire ariko batashoboye kwitaba harimo n'abo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru itara burundi candikirwa ku buhinga ngurukanabumenyi naho atitabye ubutumire jerome kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye ijwi ry'amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora n'ubundi twebwe twanditse dusaba yuko dukora ku mbuga ngurukanabumenyi ibyo kuba dufise icicaro mu burundi nta cicaro co kuri interinete kihari nibaza yuko baza kubitahura bakavuga bati baturekuriye gukora ku mugaragaro twebwe intambamyi duhora duhura nazo ni uko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta cyangwa n'undi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo ntituvuge uwo ari we uwo ni udatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye rero hamwe batwemerera byoba ari byiza cyane na leta mbere hajya nuko iyi ngira itabibona neza ubundi bwobwo turayifasha kuko iyo hari abari barayikorera nabi twavuze ibitagenda neza barashobora guca bakosora urwego sense rwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ivyo bibazo nestor bankumukunzi atwara sense yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradiyo imwe imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiyiraba gikemugwe pierre clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva ijwi ry'amerika nk'uko mumaze kubimenyera buri wa kabiri dusura imwe mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu cy'u Burundi ni uburyo bwo kwegereza abatwumva radiyo ijwi ry'amerika tugaha ijambo abanyagihugu bahanze imishinga yo kwiteza imbere uyu munsi turi mu ntara ya muramvya muri komine rutegama ku mutumba wa cumba hari ishyirahamwe ryitwa koperative kazoza keza rimaze imyaka itatu rishinzwe ushinzwe umuyobozi waryo ni tade nimubona niwe tuganira ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze nyakubahwa mumenyesha amakuru nkaba ndabakengurukiye nkaba ndabaramukije kandi nongera no kuramutsa abantu bariko baranyumva kuri radiyo ijwi ry'amerika none tubwire muri makeya uducire ku mayange amavu n'amavuko y'iryo shyirahamwe koperative kazoza keza
koperative kazoza keza ni ishyirahamwe ryashinzwe ahaye muri komine rutegama kugira abarishinze bashobore kuronka uburyo bubasahiriza mu miryango ni ukuvuga bikenure mu bukene baba bafise niho rero baciye baca hamwe mu gushinga iryo shyirahamwe koperative kazoza keza baca batora umugambi wo kuja ahantu hari amabuye baracukura amabuye mugabo babanje kubisabira uruhusha babanje gusaba uruhusha ubwa mbere muri komine rutegama ariryo iyo shyirahamwe risanzwe ririmo hanyuma ryongera rihabwa uruhusha n'umushyikiranganje ajejwe ibidukikije hamwe n'amasoko ntangangufu none iyo mucukura ayo mabuye mukurikiza amategeko yo kubungabunga ibidukikije ku buryo imigina idatenguka ngo yangize byinshi cyane rwose tutegerezwa gukurikiza amategeko kuko imbere y'uko dutangura ibikorwa haraba ibyo bita amayetide de impagite bakaza ababijejwe bagapima bakaraba yuko aho hantu atamasanganya hazotera ndetse bakabona yuko n'ibidukikije bitazohononekarira rero niho tuheze tukaronka urwo ruhusha mwese hamwe muri bangahe abashinze iryo shyirahamwe kazuza keza
iryo shyirahamwe novuga ryatanguye ryiyumvirijwe abantu cumi na babiri bamaze kuja hamwe ariko ubuye bivanye n'ukungene abantu babona umwimbu turonka no kwiteza imbere turamaze gushika ku bantu mirongo ibiri ndetse hariho n'abandi bariko barasaba kugira binjire muri iryo shirahamwe none kugira ngo umuntu abe umunyamuryango agomba iki kugira ube umunyamuryango ubwa mbere turafise amategeko atugenga hanyuma baraza bagasaba ubwa mbere wandika ikete ukandikira uwurongoye iryo shyirahamwe bigaca mu nama ya bose hama tukakwereka ibisabwa amafaranga atangwa kugira ushobore kwinjira kuko dukoresha amafaranga yo guhemba abakozi no kugura ibikoresho byo byo kumena ayo mabuye ndetse n'ibikoresho abakozi b'iwacu bambara kugira ntibahure n'impanuka nagira ngo nkubaze bwana nimubona abaturage baho ngaho mu rutegama umuntu ahanyuze akareba yasanga ayo mabuye yanyu bayakoresha bakayubakisha aya mabuye ni amabuye bubakisha koko ndetse nta muntu yoba ava muri komine rutegama canke mu yano makomine duhana imbibe akoresha ayandi mabuye ava ahandi kiretse aje kugurira mu iyi shirahamwe ryacu tugurisha igiciro ciza gose ndetse kandi n'ibarabara rirahari ni ryiza kandi turabaha neza tukabakirana urweze kuva mwashinga iryo shyirahamwe dore hashize imyaka itatu ni izihe ngorane zikomeye mwahuye nazo ingorane tukunda guhura nazo ni ukubera usanga rimwe na rimwe abakiriya barashobora kuza barashobora tukabaha amabuye ariko ntibaheze ngo batwishyure tukabaha ku ideni ikindi kintu gishobora kwibonekeza ni ibarabara rija aho oye ku iryo shyirahamwe usanga ryanyereye tukabura uburyo bwo gukora ibarabara rishyikayo ni barabara urumva ibeni itegerezwa gucamo ikamyo itegerezwa gucamo kandi murazi nyakubahwa yuko kugira umuntu akora ibarabara bisaba uburyo bwinshi najya ari ishyirahamwe ry'abenegihugu ntibashobora kuronka uburyo bwo gukora ibarabara neza nk'uko umuntu abyipfuza izo nizo ngorane dukunda guhura nazo none hafi y'aho bakorera hari ahantu hari za resitora ahantu bashobora kubona amafunguro ku buryo igihe cya saa sita iyo kigeze kuba babiriwe bakoresha ingufu bamena amabuye ku buryo bashobora kugenda bakabona ikintu cyo gufungura kugira ngo bagire ingufu yego cyane kuko iyi koperative yacu yegereye nyine ibarabara ry'ikaburimbi iyo bita rnd rute nasiyonari nimero nimero zibiri ni ukuvuga hagufi yaho hariho amaresitora ibyo gufungura barabironka ata kibazo ndetse abo bakozi bacu bari asire twaragiye kurondera ishyirahamwe ry'amashyirahamwe yo kwishingiranira icyo bita asiranse ni ukuvuga ushobora kugira impanuka ushobora kugira impanuka ni ukuvuga arashobora guca agenda agakurikiranwa hanyuma agaheza akaza akabandanya imirimo mbese hari inkunga iyo ari yo yose leta yaba ibaha mu kubafasha kugira ngo namwe mwiteze imbere kandi muteze imbere aho muturuka kugeza ubu uye ntacyo bita imfashanyo turahabwa na leta keretse n'uko tuyikeneye bimwe bimwe kimwe gusa komine irashobora kudufasha rimwe rimwe mu gusanasana iryo barabara rijayo ariko mu bintu bijyanye nuvuga nk'imfashanyo ziboneka ni ukuri nta mfashanyo n'imwe turaronka mu myaka nk'itanu iri imbere muzaba mufite abakozi bangahe twashaka yuko n'imiburiburi uko tuzotera tujya imbere twashaka n'imiburiburi yuko twokoresha nk'abakozi mirongo itanu abakozi mirongo itanu b'abaperomana ni ukuvuga bamaho hanyuma mu gihe tuba turose akazi akazi nyine tuvuga ati ni keshi tukaheza tukinjiza abakozi bo ku munsi ku munsi
mu bakozi mukoresha hari abakenyezi barimo hari abagore barimo cyangwa mukoresha abagabo gusa
abakenyezi barimo harimo abakenyezi bashika kuri batandatu mugabo oye ntibaheza bagakora ibikorwa byo kumena amabuye abo nabo hariho ibindi bikorwa byo kwegeranya nk'ibyo twakwita amabuye mato mato aba yasigaye ahantu bariko barapakirira bakaheza bakayigiza ku ruhande rero hakaboneka ahandi bashyira ayandi mabuye abakenyezi ntibaheza bagakora ibyo bikorwa byo kumena amabuye ndetse igikuru bakabona n'akamaro ribafitiye mu kubaha udufaranga two kwikinura mu mihanda tade nimubona uri umuyobozi wa koperative kazoza keza ku mutumba wa cumba komine rutegama mu ntara ya muramvya ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika naje ndongeye kubashimira murakoze hanyuma nkaba nongeye kubatumira n'uwundi munsi kumbure muzogira icyo mutubajije muze mutwakure murakoze iwanyu mu ntara aha niwe dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na mukuberi ya baro umfasha kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi abatuye ku mutumba wa cumba muri komine rutegama kimwe n'abanyeshuri bo muri lise kominale ya rutegama mu ntara ya muramvya namwe mutuye mu mujyi wa conventry mu bwongereza mbifurize kugira umunsi mwiza mwari kumwe na veniste ishimiye imana